the honey of ife palace e don dey hot again o because eh, just be as if say for the coming of this queen naomi all these other oloris dem no go rest na welcome back again to my youtube channel o my correct correct people. if this one na the first time wey you dey see this youtube channel abeg make you remember to like this video and subscribe to the youtube channel and if you na returnee i appreciate you na you be the real mvp ronke don come outside o oh, After all the things wey she don't do as kabiyesi don't relegate am put am for <laughs> for boys quarter she talks say she still dey satisfied as long as say she still dey answer olori say nothing do her she still dey very very happy even though sef say she dey for boys quarter my correct correct people, the next agenda of ronke na to buy kabiyesi over una know say na dis same strategy wey marian dey always dey use marian dey always dey use this strategy When she don offend di kabiyesi she go try to buy gift for di kabiyesi so dat kabiyesi go forgive am for wetin im do am yes so you no go apologize to di kabiyesi you no go tell am i'm sorry for what i did i don learn my mistake i no go do am again you no dey ever apologize like normal person The way wey im dey take dey apologise im own apology na to buy something buy am gift something wey he no go fit resist and he go give kabiyesi na this way he don take manipulate the kabiyesi for a very very long time that's why e be as if say anything wey im tell kabiyesi kabiyesi go do am That is why e dey be as if say every time marian go dey tell gabi e say i did this for you i did that for you why are you doing me like this? na because of say im don take money buy a lot of things for kabiyesi e in order to make kabiyesi e accept am you know like a better person but all those apologies and all those items wey marian don buy kabiyesi na make put kabiyesi for di position wey im dey today wey be say im e no fit pursue mariam comot for di palace just like dat despite all di tins wey mariam don do una know say eh we don hear say ronke yes oloyoronke although she na princess and she from ileife she don go dey learn from mariam yes every bad bad thing wey mariam dey do and every way wey mariam dey take dey manipulate di kabiyesi eh ronke now don learn am as ronke don offend the kabiyesi the next thing where ronke don plan to do na to bring an irresistible offer to the kabiyesi as we take hear the tori o straight from ile ife we hear say ronke e beg to see kabiyesi o. Mm. P S C don't give them audience now now we hear say he don't tell kabiyesi say won't build them a community health center for inside ile-ife so that the people of ile-ife they go get a community health center where they go they go for treatment where they go go they collect you know medicine for their health where they go go maybe they check their bp and all those kind of things you know say most people most villages they, they lack this kind of facility so this one are a very essential essential you know thing wey ile ife pipo go need my correct correct people. now <laughs> ronke dey feel say if im present dis idea to kabiyesi kabiyesi wey e like im pipo too much yes im want make ile ife dey very very good im want make ile ife develop im want make things better for ile ife pipo oloye ronke feel say if im offer dis thing to kabiyesi kabiyesi go take am back kabiyesi go forget all the things wey im don do am kabiyesi go forget all the things wey im don do queen naomi kabiyesi go make am you know bring am back to the palace na correct correct people. you see say these women dem dey very very devilish you see say dis women the kind of plans wey dem dey come up with na plans of manipulation dem go never ever change o oh. yes we dey talk say olori marian no go ever ever change but obviously as we dey see now olori ronke sef e no go ever ever change because e just be as if say if dem catch am for one thing now im go just find another way to bring another thing up hmm di position now wey olorirunke dey e don dey at the verge of losing the kabiyesi yes kabiyesi don almost almost you know comot totally for im hand no be once no be twice kabiyesi don call ronke people make dem come carry ronke go kabiyesi don obviously tire for ronke so ronke just know say e need to do something banging e need to do something wey be say ah e go shake everywhere but unfortunately for am o oh, eh, people can see through am yes kabiyesi sef don learn who she who im be kabiyesi don learn for all di tins wey mariam don do am so kabiyesi no gree o oh, according to as we take hear kabiyesi dey consider am because of the ileife people. but on the second thought wen im see say ah this one na a way of me selling my conscience again o oh, kabiyesi don dey consider whether im go collect dat gift or not on behalf of ile-ife pipo pipo for comment section dem no give <laughs> dem no give ronke rest o dem give ronke wotowoto dem say ah ah you na princess of ile you na you know you be blue blood if you decide to build hospital for your pipo or healthcare centre for your pipo na to your own benefit why you come dey use health center wey you wan build for your people dey take dey rub off on kabiyesi as if say if you build the healthcare center your people no go know say na you build am abi your people go feel say na kabiyesi build am no na dem go know say na you build am dem go praise you dem go happy for you as a daughter of the soil so if you want <laughs> if you want build healthcare center for yourself do am for yourself ha <laughs> people for comment section call am say agbaya old woman na so you dey always dey come up with old old strategies wey no go ever ever work for you people call am <laughs> people call am yeye woman leave the palace the thing na say make him comot for the palace na wetin kabiyesi talk yes kabiyesi say make him comot for the palace make him go back to him people na him people reject am wey make am go stay for boys quarter people talk say make him comot make him no start to dey manipulate the kabiyesi yes o so, make you no start again to manipulate the kabiyesi kabiyesi don don gather energy gather morale open mouth tell am say leave the palace e even call im people say make dem come carry am comot for the palace but im people don reject am that is why im still dey for kabiyesi boys quarter say that boys quarter wey even dey sef im too dey close to kabiyesi people tell am say make im dey go kabiyesi no want am again make him leave di palace kabiyesi no wan see am again hey, hey. my correct correct people dem give cab dey give uh, eh, ronke wotowoto dey give ronke anyhow anyhow but una no ronke na na old mama wey no dey shame allegedly na so we hear o oh, hey. kabiyesi never agree to the plot o so, because this one i call call am plot because na plan to sink kabiyesi in or even more you know na plan to make kabiyesi accept am more into the into his heart so that im go do more evil thing yes they dey always dey get evil plot for their hand wey dem go always dey do people dey talk say make kabiyesi focus on bringing back im naomi yes na the focus be that any other thing wey any other uh, uh, body dey try to do to distract am make kabiyesi avoid am because this thing now dis community health center wey im dey tok say im wan build na to distract the kabiyesi from the main goal of bringing queen naomi back because once kabiyesi accept am back into the palace she go start to dey bring more plots wey go still dey elongate the coming back of queen naomi my correct correct people. Now the updates where i get so oh, straight from the palace of ileife allegedly now say make i run kiti kiti kata kata come tell my correct correct people because this one be as if say e wear con shoe come yes so oh, now this one na to to to to touch person heart It e go spoil things for kabiyesi It go manipulate kabiyesi heart It e go pierce kabiyesi heart that is why i say make i come more. Oh, make i come update my correct correct people. pipo wetin una think about this thing una think say make kabiyesi accept the gift wey olori ronke don give am una think say make kabiyesi accept am because of the people of ile-ife una think say ah maybe ronke don change o as im wan kuma give kabiyesi gift make you feel free to share your thoughts on top of the comment section oh yeah now if you never like this video make you like her oh. more and if you never subscribe to the channel i beg make you also subscribe i go bring a new update o oh, as things they unfold for the palace of the Ooni of Ife